Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiitti aanutti ceena.
Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa muummichi ministeeraa biyyattii mana maree bakka bu'oota uummataa duratti argamuudhaan kennaniin yaada dhiyeessan irratti mootummaan ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf nagaa biyyattii keessatti buusuuf fudhataa jiru cimsee itti fufuu qaba jedhan paartiin koongiresii federaalawaa oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu hin danda'u kan furmaata ta'uu danda'u nageenya amansiisaa ta'e biyyattii keessatti walitti dhiyaatanii haasa'uudha jedhu. Katsaayii Daamtoo jalqaba torban kanaa ergite keessaati.
Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuufii qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahel Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
ፓርቲዎች በሰላማዊ ሂደት ሀሳቦችን ነው በበላይነት ለማራመድ የሚሰሩት።
ፓርቲሌን አዴምሰ kallattii nagaatiin irra jireessa yaada isaanii ibsachuudhaaf kan hojjetan garuu kallattii mootummaatiin yeroo ilaallu waan wal fakkaatu raawwata yoo ta'e mootummaan rakkoo gama nageenyaatiin mudate nageenyi lammiilee eegamuu dhabuun nageenyi boora'uun seerri kabajamuu dhabuun ibsa gaddaa yoo kan ibsu ta'e kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennedha. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaa hin jiru kan jennuuf. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad torbaan darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
Muummee ministeeraa akkuma ibsan mootummaan homaa hin hojjenne jechuu miti garuu quubsaa miti jechuu keenyadha. Itti gaafatamummaa isaa hin baane nageenya uummataa hin tiksine kutannoo hin agarsiisne kanaaf fakkeenya gaariin bakka qubattoonni jiran jalqabarraa hojumaata isaarraa eegalee mootummaadhaan kan hojjetamedha. Qubattoonni eessa eessa akka jiran mootummaan ifatti beeka. Lammiileen qubannaadhaaf bakka tokkoo bakka biraa deeman hunda tokko tokkoon ni beeka mootummaan. Tokkoffaa lakkoofsaanii xiqqoo akka ta'an ni beekama. kun qorannoo hin barbaachisu sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture qeellam wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo walfakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamneefi. Saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis beenishaangulittis oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiyyi Ahimad shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin koongireesii federaalaa oromoo kaafaawwan gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiileerra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira koongireesii federaalaa oromoo obbo Xirunee Gamtaa ibsaniiru.
Marii dhugaa of keessaa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gaheeraan mootummaallee morma bira gaheeraan ummata morma bira gaheeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaaf isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsutuun ta'in kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutirra jiraan.
Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota ummataatiif akka ibsanitti garee shororkeessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameef itti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahel ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Proofeesar Masfin Arayaa Tibbana sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti qabamanii Kanneen jiran dhalattoonni Tigraay fooyya'insa hangi tokko argamus ammayyuu hoo'aaf dhibeewwan adda addaan haadholiif daa'imman miidhamaa jiru jedhu qe'ee ofiitti deebi'uufillee mootummaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Waa'ee keenya afaan Tigree Gabra Gabra Madiintu gabaase.
Ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda. Fooyya'insa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa Samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru. Fooyya'e kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenuu, dhaaboliin mirga namaas seenaa jiru. Gara qe'ee keessanitti ni deebitu abdii jedhus nuu kennaa jiran. Jijjiiramni argame kana. yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna keessumaa dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. ammayyuu keellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbee sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila moobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamamee dubbatu. achuma keellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka hin eeyyamamne dubbatu.
ስራይ ንወይኑ ሰበይቲ ንወይና ስራይ ሰበይቲ ትሰርሖ ሓዳራት ንሸውዓተ ወርሒ ምፍላይ ማለት Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiru jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo hanga afurtamii sadii ta'eenyaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo affaar mohammad hussein torban darbe raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
አሁን እኛ በያዝነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ውስጥ ሰዎቹ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር Adda mangistuu yaaniin itti dhiizanal.
Ji'a lama yookiin ji'a sadii keessatti namoonni kun gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u kan jedhu bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa fi mootummaa waliin karoorsannee jirra.
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaarraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuun kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Komishinarri olaanaan komishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daani'el Baqqala naannoo Affaar magaalaa Samaraaf Samaraaf Mooraa Argaatinaa keessatti kanneen hidhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee kan raawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee uturran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi koomishinichi baase. Hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni torbaatamii ja'a akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA'tti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii saddeettama ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayirektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsi ni kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaanii kaaniif jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu. Waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sultaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbilus hin kaasan. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana idaal adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheek Nuur jaallanne dhiyeessa.
waggaa keessatti yeroo ayyaanni iid al adhaa gabaan namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture musliimonni ayyaana kana loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan sadiif kabajatu barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuu hin dandeenye mohaammed abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokko ani waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
qaala'insa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoonni. iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaw namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru abbaa ijoollee sadii fi harmee isaanii umriin dullooman ka qaban saalsaw kutaa shabalee sagada'aanu kan soomaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals, but all of them died in the drought.
loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
qaala'insi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan soomaaliyaa hasanise sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababaa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa kuma dhibba torba ta'an kanneen akka gaalaa sa'aaf re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud dhaamsa ayyaana Eid al-Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin
I urge my Somali brothers, help your brothers. who are Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala hamaa keessa jiran gargaara. Olloota keessan, hiyyeessota, maatii rakkataa jiran hangamiyyuu haa ta'u, haa xiqqaatus gargaara.
yuunaayitid isteetsi keessatti dhukaasa jumlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee jirtu kanatti ogeeyyiin teeknooloojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amu irratti fuulleffataa jiru Oduu gabaastuun VOA Juulii Taaboo abbootii qabeenyaa teeknooloojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasteetti kunoo. Hookarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraarra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'aniin arge reeffa lafarra cicciisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'inaa jirtutti dhiyeenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknooloojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
Dhukaasni mana barnootaa Paarkilaand keessatti eega geggeessame yeroo muraasaa booda manni barumsaa intalli koo keessaa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Innis kanatti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni laahiif ziiroo ayis jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasammuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknooloojii ka fuula namaa adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamnee qawween jiraachuu adda baasnee jedhee yaade.
Yeroo ammaagaa suuraa nama dhukaasa banee jedhamee. argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u teeknooloojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa niiwujersii keessa jiru kan rankookaas vaalii jedhamu hoogganaan mana barnootichaa kiristoofer heelig akka jedhanitti yeroo teeknooloojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jiruutti geggeessinu gatii ziiroo aayis qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. manni barumsichaa teeknooloojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira kunis sekoondii sagaltama keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse kunis yeroo teeknooloojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknooloojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknooloojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee hagas hin danqu. bara kana hanga ammaatti yuunaayitid isteetsi keessaa dhukaasni jumlaa dhibba sadii ol raawwatameera. teeknooloojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaati. bakkeewwan seena qabeeyyiin oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummoota yuuneeskootti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaa sagalee ameerikaaf ibsee jira obbo saaliin mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizimii yeroo ammaa bakkawwan seena qabeeyyiin afur kan yuuneeskootti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. xilaawun gabrasillaasee qorataan hambaalee kan abbaa taayitaa hambaalee itiyoophiyaa kanarratti waan jedhan qaban galmoo daawwittu gabaase.
akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon oromiyaa yuuneeskootti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba innis sirna gadaati kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen afur yuuneeskoodhaaf dhiyaachuu obbo saalii mohaammed aangawaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa biyyoo itti manii jiran.
Hambaalee dhaabbatoo keessaa afur yuuneeskootti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee, holqi soofmar, dirreen sheek Huseenii fi malkaan qunxurree yuuneeskootti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran nama kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu. Ulaagaa yuuneeskoo sanaan paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee olmoost murtoodhaaf kan bule ta'uu isaatii yuuneeskootti jechaadha. waa sadii jedhama gaafa galmaa'u registered nootii registered rifar kan jedhu yaa'ii kanarratti kan onni jedhu ulaagaa sana yoo guute registered jedhanii fudhatu yoon guune rifar keessa deebiidhaan haa ilaalamu yoo jedhame keessa deebi'u lakki ulaagaa yuuneskoon baasii kana guute yoo ta'e immoo hin galmaa'u kan jedhu kana yaada kan kennu waan ta'eef sadarkaa kana geessifneerra paarkiin biyyoolessa gaarreen balee dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan hojii hojjetame malkaa Itoophiyaanis. Asuma itti waamni isaa biiroodhaa fi asuma naannoo ollaa Finfinneedha kan jiru lafa arkeeoloojiiti. Innis yuuneskoodhaaf nomination faayiling isaa everything hojjetamee yuuneskoodhaaf ergamee innis koomenti godhaa jiru. Soofumarii fi dirreen sheekuseenis yeroo dheeraadha galmee yeroo keessa kan turani. Isaan kunniinis adeemsa yuuneskoon barbaadu koomentiin kan kennamee kan deebi'ee fi isa koomentii kenname sanarratti immoo deebinee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Keessumaa jedhu obbo Saalimaa ammaa qorannoon dirree Sheek Huseenii fi holqi soofumarra irratti gaggeeffamaa ture ammas danqiisa mudatee jira jedhu.
Gara baalee kanatti qabeenya gurguddaa jira amma yuuneskoodhaaf kan kaadhimaman keessaa hambaan sadii achitti kan argamu dirree Sheek Huseen holqa soofumarii fi paarkiin biyyoolessa gaarreen baaleeti. Isaan kunniin akkuma jedhame yeroo bal'aadha kan fudhate achi keessatti immoo waan guutamuu qabutu jira. Fakkeenyaaf holqa soofumar gaafa yuuneskoodhaaf dhiyaatu hambaa makaa yookaan miiksd heriteej jedhameeti nomination faayilii keessatti dokumentoonni qorannoon dhiyaatan achi keessatti miiksd heriteej jedhama. Kana jechuun dhimmi aadaa jira, dhimmi uumamaa yookaan qabeenyi uumamaa jira. Achi keessatti karaa kanaan dhiyaate yeroo sana garuu naannoo sanatti yuuneskoon dhufee yeroo garagaraati. Koree teeknikaas ergee tallaalaa ture waan hanqina jedhanii isaan kaa'an keessaa tokko dameen aadaa achi keessatti faayila sana keessatti dhiyaate fi liiving kaalchar yookaan hambaan ijaan mul'atu sochiin isaa mul'atu qabatamaan bal'inaan kan hin mul'anne ta'uu isaa caalmaatti hambaa makaa jennee galmeessuu yookaan dhiyeessuu caala ji'oo paark yookaan lafa qabeenya uumamaa jedhamee yoo dhiyaate irra caalatti ulfaatin argata inni kun. qorannoodhaan sirritti gabbatuu qaba kan jedhu kana yaadota akkasii kana hayyoonni kaasaa turani. Kan biraa qorannoo dhumti holqaatu gadi fageenyaan qabudha. Wanti isaa koompileksiidha. Guddaadhas. Teeknooloojii ammayyaas kan barbaadu jira. Beekumsa ammayyaas kan barbaadu jira. Isa kana qixa kanaan hubatanii akkasitti qorannoon karaa guutuu ta'een gaggeeffamuu dhabuun kun baayodaayivarsitiin kan biqiltuu kan bineensa simbirroota garaagaraas achi keessa jiran jiru. Inni kunis karaa guutuu ta'een qoratamuu dhabuun kun ulfaatina naannoo sana jiruu fi kuufama naannoo sana jiru sirriitti agarsiisuu waan hin dandeenyeef akka hanqinaatti kan yuuneskoon koomentii kan kenne.
Obbo Abdul Jaliil Anwaar dursaa misooma tuurizimii Waajjira Baalee Bahaati hanqina qorannoo dirree Sheek Huseen mudate akkasittiin ibsu.
Isaan kunneen galmee yeroo irratti kan galmaan yoo xiqqaate naannoo waggaa kudhanii turanii jiran jechaadha. Kana keessaa dirreen sheek Hussein galmee yeroo irratti erga galmaa'ee booda dhaabbiidhaan galmeessuudhaaf qorannoon yookaan ammoo arkiteekcharaal diizaayiniin isaa haalli ijaarsi gamoowwan sanii qoratamuu qaba ture sadarkaa addunyaatti ogeessa arkiteekcharaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabatee galmee dhaabbii irratti osoo hin galmaa'in hafeera.
Obbo Xilaa'oon Gabrasillaasee abbaa taayitaa eegumsaan baalee seenaa Itoophiyaatti ogeessadha. Qabeenyi seena qabeessi biyya tokko yuuneskootti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa tura jedhu. Kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa afran kan naannoo Oromiyaa afran dabalatee kasaddeettaan Itoophiyaan yuuneskoodhaaf dhiyeessitee jirti jedhu.
እነዚህ እንደዚህ ለሁለቱም ተሰርቶላቸው ተልኮ ኮሜንቶች መጥተው እንደገና በኮሜንቶቹ ላይ በድሬሽ ሆሴን ላይም በሶፍመር ላይም በኮሜንቶቹ ላይ ተሰርቶ በተለይ የሶፍመርን ወደ ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ነው ዶሴ ቆረኖ ለሜኑ ጀቹን ሶፍመሪፍ ድሬ ሼክ ሁሴኒፍ ቆጴስኔ ሂርኪኔ ሰንረትስ ያድ ኬነሜ አመስ ያደ ጢያቴ ሰነጉኔ ዩኔስኮፍ ዴብስኔ ቱሬ ኬሰቱ ከሶፉመር ገነ ለመድረ ጢያቴ ቱሬ ነያደዳ qorannoon isaa gama qabeenya uumamaa fi aadaan galmeessisuuf ture sanaafis dhaabbileen yuuneeskootti dhimma kana lamaan irratti gorsa kennaniif qorannoo taasisan dhufanii ilaalanii achii koreef dhiyaatee gulantaa hambaa seenaaf qabeenya uumamaa dhiyaateen galmeeffamuu hin dandeenye sababni isaa holqii kun nu biratti kan kiiloomeetira kudha shan dheeratuu fi bishaan keessa darbu ta'us sadarkaa addunyaatti garuu kan kiiloomeetira kuma tokkoffaa dheeratan jiru jechaan nu duraa kufe. yaa ta'u malee qabeenya albuudaaf kan lubbu qabeeyyii of keessaa qabuun yaalaa jedhamee jira sanaan malee inni duraa nu harkaa kufee jira.
Obbo Xilaa'uun gama dirree Sheek Huseeniin garuu qaamoleen ijaarsa gamoo qoratan dhufanii haa qoratanuudhaaf caalbaasii baafnee hamma gatii caalbaasii baafneetiin qaamni dhufee qoratu dhabamee duubatti harkifatee jedhu. Kanas ogeeyyii seenaa gamoo qoratan kan biyya keessaan qorachuuf baranatti jirraa jedhanii jiran. Hambaalee seenaa Itoophiyaan galmee yeroo yuuneeskoof dhiyeessitee jirtu paarkii gaarreen baalee dirree Sheek Huseen bakka qorannoo arkiyooloojii malkaa qunxurree holqa soofumar teessuma lafa geediyoo hambaayyee haa fi gaarreen eguraalsaa katigiraayitti argaman akkasumas. teessumaa fi qabeenyawwan seenaa naannoo haroo xaanaa ta'uumanii baranaaf galmee murtee yuuneeskoof teessumni lafa geedoo dhiyaachuu dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit finfinneerra.
walitti bu'iinsa shawaa kaabaa keessatti uumame ilaalchisuudhaan gabaasa masfin arraagee erge bafa qaaduu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsi daangaa bulchiinsaa irratti uumame kun gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiiramee gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru. Garri caalaan baheera. Gara maal meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Amma to'aleellaan magaalaa kana irratti raawwate ta'e yeroo kudhanaffaaf ta'uu isaati. Haga ammaatti sagal dabarsineerra. Torba saamaa lama immoo sasalphaa waggoota afur keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaalaa sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan maanguddoon tokko walitti bu'iinsichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoo irraa garri nama kudha tokko du'eera kan madaa'an immoo nama digdamii torba jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaalaa Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Aarsoo Hambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamuu loo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni ja'a ol akka du'uun ollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaan kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa kudha sagali akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kun ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'es jira. Ganda barahaa irraa gammaatti kan hin dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhi'ee booda immoo reeffi humna addaa kudha sagal dhufe. Reeffa lama gara maatiitti geggeessinee kudha torba Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya. Poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhummuugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi do'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaati akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni. Araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhamee ibsi aangawoota mootummaatiin kennamee maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennane akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan duraa waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabatee kan uumame miti. warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaatanidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii kudhanii konkolaataan dhufanii dirree rannaa gaanoo kara kaasuudhaaf jedhanii beeladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeladootaa faana bu'anii deeman. kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yommuu kabajjii guyyootaan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himani jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'an awwaalanii deebi'uu isaanii himani. Yommuu jarri dhufanii kan turan qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo kurnaffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalattii himanii jiru.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.